iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 no kugeza mu kanya isa mbiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com urubuga rwacu rwa facebook ni voa radiyo yacu ikaze mwese muri aya makuru yo mu karere hariho abaca baza bitwaza ubwoko barimwo ubucuti bafitaniye kugira ngo bobo bashikire aho bagomba gushika baca baraba bati hamwe twobicisha mu nzira nziza ntaho twoshika uwo ni umwe mu rwaruka rw'uburundi bo mu ntara ya gitega aho basaba abanyapolitiki kutabayobya cyane cyane mu gihe bitegura amatora yo muri uyu mwaka utaha umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri mu mbabarire mu mwaka utaha rero niho amatora yo mu burundi azaba bakaba basaba ko batabayobya iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro rero tubagezaho ni amakuru yo mu karere umukuru w'igihugu cy'uburundi pierre nkurunziza arasaba abashinzwe umutekano kuwucunga cyane muri iki gihe kirangira umwaka na cyane cyane mu gihe havuga ko u rwanda rukomeza gushotora mu turere duhana imbibi n'uburundi ibyo ni bimwe mu byavugiwe mu nama yo gusuzuma uko umutekano wagenze muri uno mwaka bageranije n'umwaka ushize mugenzi wacu rero diane ndonse wakurikiranye iyo nama adufitiye inkuru irambuye muri iyo nama y'umutekano yabereye muri komine rugazi umukuru w'igihugu petero nkurunziza yari yakoranije abategetsi bo mu ntara zose zitandukanye bo mu bushikiranganji bw'umutekano bo mu bw'ubutungane hamwe n'ababuramatari bimwe mu vyashimikiwe ko harimwo ibijanye no gucungera umutekano muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomed Nzeyimana avuga ko inzego z'umutekano yazihamagariye kurikanura na cane cane ko u Rwanda rudahengeshanya gusotora ku burere bihana urubibe e, nyiricibara mukuru w'igihugu yarangije asaba abajejwe umutekano baba mu gisirikare cyangwa mu gipolisi kugerageza ngo bacungere umutekano w'abenegihugu haba ku mbibe murazi ko bakunda kuvugwa ibijanye n'u Rwanda ruzisotora murazi yuko baheruka uh, kudutwara abarovyi ariko barabagaruye naburamatari w'intara ya Kirundo yavuze yuko hari ikiziga caragiye gitowe mu gwe rero kizananye kagera ivyo vyose ni vya bindi bijana no kugira ngo badusotore ariko kandi umukuru w'igihugu yasavye ko abantu bokoroherezwa mu buryo bifuza guhimbazamwo iminsi mikuru y'ubunani na noweli nyaricubahiriro umukuru w'igihugu yabwiye abari mu nama kwitonda muri iyi minsi mikuru na cane cane yuko biboneka ko hatanguye kuba injyana mu mashengero aho biboneka ko kubera inyungu z'u canke uriya usanga batanguye gusubiranamwo ati mugire ibishoboka kugira ngo abenegihugu bazoge iminsi mikuru ya noheli n'umwaka mushasha banezerewe ati bibaye ngombwa muzofate ingingo zidasanzwe zo kubafasha kugira ngo bazinwe iminsi mikuru banezerewe ari nko bose ruhusha ngo aje mu vy'umuziki canke mu byo gusenga mwe bashobora gusenga mpaka bukeye bagakesha ari ubuzo bisaba muzomufasha kugira uwo mwaka umunsi mukuru uzugende neza zimwe mu ngingo zizwe zishobora gufatwa mu kugabanya injyane zo mu masengero harategekanywa gushingwa itegeko risaba ko ata munyamahanga azosubira kurongora isengero muri iyo nama y'umutekano hizwe kandi ibijyanye no gucungera ubutare bubandanya bwimbwa bidaciye mu mategeko umukuru w'igihugu akaba yasabye ko inzego z'umutekano mu gisoda no mu gipolisi ko zohabwa inyigisho mu buryo bw'umwihariko mu kubucungera hagati aha umukuru w'igihugu petero nkurunziza yashimye ko umutekano wagenze neza muri uno mwaka agereranije n'uwa bibiri na cumi n'indwi haba mu igabanuka ry'amasanganya yo mu ibarabara canke abicwa ku bw'ivyo aba bari bitavye inama bakorera mu bisata bitandukanye vy'umutekano akaba yabahaye amanota angana n'ibice mirongo icenda n'indwi kw'ijana mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu burundi aho urugaga rw'amashyirahamwe ahuza urugaruka rw'abarundi bahungiye mu rwanda ku cyumweru bateguye umunsi w'umuganura iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya ariko tujye noneho mu burundi nyirizina aho urwaruka ruba mu ntara ya gitega rusaba abanyapolitiki kutarucanishamwo bagategura amatora yisanzuye ni amatora rero azaba mu mwaka wa bibiri na makumyabiri ibyo babishyikirije mu gihe havugwa urwaruka rutari mu mugambwe uri ku butegetsi ruvuga ko ruhohoterwa n'urwegamiye kuri uwo mugambwe uri ku buyobozi mugenzi wacu fidel dantuwane nsabimana adufitiye iyi nkuru bamwe mu rwaruka bavuga n'ijwi ry'amerika mu ntara ya gitega bavuga ko kubona urwaruka ruhendwa rugacanamo ku nyungu z'abanyepolitike biva ku bumenyi buke aho bemeza ko abenshi mu bahendwa ari abataciye ku ntebe y'ishuri ivyo bintu ico biba biva ko biba biva yuko abantu benshi ntibize hariho abaca baza bitwaza ubwoko barimwo ubucuti bafitaniye kugira ngo bo bashikire aho bagomba gushika baca baraba bati hamwe twobicisha mu nzira nziza ntaho twoshika cyane cyane ibyo bikunda kuba mu mu gwaruka ruri mu migambwe iri ku butegetsi mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa umugambi utari ku butegetsi kenshi iyo bahuye rero bakunda kwambikana iceyi bagaterana amajambo ugasanga rero biravuye muri n'induru rimwe rimwe rero umuntu yagomba kubahirwa mu vyumviro vyiwe ivyo arivyo vyose mu gihe bitumbereye bitereko biragomba gusambura n'ivyicaro baharanira n'ivyicaro bituma babwira ivyo vyose ugasanga umubanyi umwankanisha n'uyundi kuko uzi yuko atagushigikiye kugira ngo urondere abanywanyi ubarondera mu gucanishamwo abantu mu kubiba ugwanko kugira ngo urabe ko wewe woteba ugashikira intebe wari wipfuza abantu bose bokubahana umwe wese mu vyiyumviro vyiwe ariko ivyo rero tukazobishikako ari uko abantu ubwa mbere hoho bijukiye kuja mu mashuri bakamenya ubwenge ntibaze barabafatira ku kungene batize ku bukene baba bafise ivyo niyo twamara kubishikako ni naho tuzokwinjira muri demokrasi nyakuri no kubahana kukaba ubwo gwaruka ruremeza ko kenshi muri afurika imigambwe iri ku butegetsi igerageza kwigumiza ku butegetsi bigatuma bakumira iyindi migambwe iba ishaka kuja mu iganwa rya politike ubisanzwe kugira ubutandukane ntivyari bibi kuko umwe aguye aba akagira umuntu amukebura ahubwo vyari vyiza gusumba mu butandukane mu migambwe canke imigambwe ikaba hari myinshi je numva atangorane vyari biteye ahubwo ingorane gusa nuko bamwe bose usanga bagomba kwikwegera ko bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu nzira zitari zo imigambi myinshi vyari vyiza ko yari- yari yari ifise akamaro iyo igihugu gi- giteguye neza bimeze- ari ibintu harimwo demokrasi kuba ngo uri mu- uri muri uwo mugambi ugire n'urwaye muri urya mugambi ntaco bivuze kuko urumva ubunye ntawe bakibesha ngo uwo mugambi ngo ngo agiye ku butegetsi ngo umuntu azoca yogura canke ngo- ngo abanyagihugu azoca bogorora oika bose arondera inda zabo ntagiye- nta- ntawe ubesha uyundi ngaho ivyo turabizi twese uno mukurambere avuga ko biteye isoni iyo abanyugwaruka rusimbiranira ko ku mvo za politike mu gihe yaba ahimirije canke mu gihe c'amatora akamenyesha ko ugwaruka rujana nyabahururu urashobora kubabona wenyine basimbiranirako benshi batishava ku mugambo uri ku butegetsi kuko utagerageza kuzurahamika ivyo bintu canke gufata baba babigize je mvuga nk'umuntu akuze twosaba yuko ababijejwe bokama barikanuye kenshi na kenshi ababigira baba ari abantu bize ariko banye baciye mu makaritiye bahitana abantu ngo baje kugira imyiyerekano kenshi na kenshi baja inyuma nk'intama uyu mukurambere w'imyaka mirongo itandatu n'itanu arafise impanuro atanga ku banyepolitike bakoresha ugwaruka mu bikorwa vyo guhohoterana mu ntumbero yo gushikira inyungu za bamwe tubahanuye yuko hogenda abantu nyene baba bafise ubwenge bukwiye kugira manifestasiyo ntibahitane ry'abanyarucari apfa kuja yatana ico yunguka twovuga ati cira imoso hakiri kare kuko ubizanye kwa naka canke muri kariya gace k'uburundi hari n'aho vyokugarukako na wewe canke bigahera iwawe ni bibi kwigisha urwango ugusimbiranirako kutubahana mu bikorwa canke ku kazi abantu bakora kuko bizana inkurikizi mbi ivyo bishikirizwa n'abanyagihugu mu gihe havugwa bamwe mu rwaruka ruri mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bahohoterwa n'urwaruka rwegamiye ubutegetsi abenshi bavuga ko bahohoterwa n'urwaruka ruri mu runana mizero y'abarundi urunani rutavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu mugambwe sndedfdd uri ku butegetsi bama bamirira kure ivyo urwaruka rwabo rwagirizwa ahubwo bakavuga ko urwaruka rwabo rufasha mu guteramira amahoro n'umutekano igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika fideli d'antoine nsabimana urakoze tuvehe gitega mu burundi noneho tujye mu rwanda ya nkuru nari mbararikiye mu kanya urugaga rw'amashyirahamwe ahuza urwaruka rw'abarundi bahungiye mu rwanda ku cyumweru rwateguye umunsi w'umuganura kera uwo munsi mukuru wahimbazwaga mu ntwaro ya cyami nk'ikimenyetso cyo gusangira hamwe n'ubumwe ku barundi bose nubwo bari mu gihugu cy'ubuhungiro urwo rwaruka ruvuga ko rushaka kugaruka ku muco n'akaranga kugira ngo rwige gukunda no gukorera igihugu cyarwibarutse Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda atubwire uko byari byifashe
umurusho w'ingoma indirimbo imbyino n'intambo kavukire nibyo byarangwa mu barundi bari bitabye uwo munsi mukuru bise umuganuro uwo ni umunsi mukuru wahimbazwa muri kahise ku ntwaro ya cami cari igihe co guha umwaka abarundi no guhezagira imbuto kugira ngo basohore isuka batangure igihe cirima witabwa n'abarundi bose mu butandukane bwabo urunani rw'amashirahamwe y'ugwaruka rw'abarundi bahunze sinergie de jeune burunde nibo bateguye ico gikorwa niragira alexi icegera c'utwara uwo runani avuga ko biyumviriye umuganuro nk'ubumwe bukwiye kubahuza bose iyo bahungiye haba abahutu haba abatutsi haba abagore haba abagabo natwe abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe tugakorera hamwe cyane hanyuma tukagira icyo dushyitse ko muri kadoda kacu k'igihugu
abari aho baracishamwo bagatamba umudiho ugwedengwe amayaya n'izindi ziranga akaranga k'abarundi n'imigwi y'intambo iserukira impunzi zirimo ahama ntiyari yatanzwe twebwe mu nkambi ya mahama ibintu by'imico kama biratwubaka ngo ubumwe bw'abakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera usukuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu mpera umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu mpera iyo wabura igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntagende nyarukira mu mpete nk'ako gasima kuko ari mu gasiguriye ikigwa duha ni uko twebwe twaciye ku bibi byinshi byaduciyeko iyo twaza kubimenya kare twari guca tuje inama tukicarira ikiho kibaza ikintu ibintu tukabisambura bitarasasagara mu bantu ni ukuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza
hari kandi n'ibifungurwa bitandukanye bya kera nk'intete amateke y'ikirundi amavuta y'inka umutsima w'amasaka cyangwa w'ingano n'ibindi uwo musore akiri muto daniel ngendakumana aserukira urunani mpuzamakungu rw'urwaruka mu rwanda muvuma international de jeune burunde iruhande yo gushima icyo gikorwa cyo guhuza urwaruka aranashima ko yahaboneye imfungurwa yaherukira iwabo atarahunga harahize imyaka itatu mu byo dukora byose hari ibyo dukora mu butandukane bwacu iyo twahunze tuva haratandukanye iyo twahungiye haratandukanye ariko umuganuro ni ikimenyetso gishobora kutwereka ko twese ugaragaza ko bahunze bose ari bamwe kandi bakeneye ubumwe muri byose na hose iri darapo uyu mupira uri ku idarapo ry'igihugu aho ndi hose ngoma nibuka ko ndi umurundi n'abahumure bari bahari dr alphonse rugambarara arashima ko urwaruka rwahunze rwahisemo kutibagira akaranga akifuza ko insiguro y'intwari ibereye yagaragazwa n'umuganuro yosubira igasasa rusasagara mu gihugu ciwe urwaruka rwahunze ntirushaka kwibagira uburundi kandi rukabona yuko uh, umuganuro ari umunsi mukuru wari uhambaye ku barundi kera bitwereka ko badashaka ba kwibagira uburundi bifuza kuzosubirayo kandi bagasubirayo uh, bataribagira koko uh, ivy'uburundi aha kubishima cane rwose umuganuro kera yari wo fete nationale w'abarundi ni ukuvuga ko byari bifite akamaro kanini kwerekana yuko ubutegetsi bwo muri icyo gihe bwari kumwe n'abanyagihugu ntibari batandukanye na mba ni ibyo twifuza yuko abategetsi boba mu burundi bakaba koko badatandukanye n'abarundi mwumvise n'ingene babisigura yuko ari imiryango ari amoko ari biki bose uwo mubwirizwa barabukora atagahato kahari bose barawiyumvamo ni igikorwa catwaye umunsi wose ndetse n'abarundi bacitavye ntibashaka no gutaha kuko baguma bitambira akiwabo hari mbere n'abacishamwo bagakorora amosozi kubera ibigumbagumba vyo gukumbura iwabo bati muri izi ntambo n'imbyino twiyumva nk'abari wacu rigize kabiri umuganuro utegurwa mu barundi bahungiye mu rwanda pierre clave niyo nkuru i kigali ku bwijwi ry'amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje ku wa- ku cyumweru- ku wa kane w'icyumweru gishize leta zunze ubumwe za amerika yashyize ahagaragara ingamba zayo nshya zerekeye akarere ka afurika ni imigambi igamije gushyira imbere inyungu za amerika byatangajwe ko inyungu z'igihugu zaba iza politiki iz'umutekano cyangwa iz'ubukungu zigomba kuza imbere mu bijyanye n'imigenderanire n'akarere ka afurika muri urwo rwego amerika ifite imigambi yo guhangana n'ubushinwa hamwe n'uburusiya birimo kwagura inyungu zabyo mu bijyanye na politiki ubukungu n'igisirikare mu kara- muri ako karere mu kanya rero mugenzi wacu fide niyongabo yaganiriye na lionel remesha wanonosoye ibijyanye n'imirimo y'ubucuruzi mu mahanga ari muri leta ya california inaha muri leta zunze ubumwe za amerika yari kumwe kandi na emmanuel nkengurutse wanonosoye iby'amategeko n'imigenderanire y'ibihugu ari i kigali mu rwanda baratangira bavuga uko babona iyo migambi mishya y'amerika emmanuel nkengurutse iyi migambi yashyizwe ahabona muri iyi minsi iheze eh, ni uko gusa yavugiwe hejuru n'ahandi iyo migambi yamara imigambi y'imigenderanire y'ibihugu byose byaba bikuru cyangwa bitoya ubu gusa ni uko haroyemwo ibihugu ni ukuvuga yuko biriko birahiganwa ibihugu bya rutura harimwo uburusiya harimwo ubushinwa harimwo mbere n'ikindi gihugu kindi cyitwa turukiya harimwo indiya ubuhindi ibyo bihugu byose biriko biragerageza kwirukana kugira ngo birabe yuko byogira imigenderanire myiza isumbirije n'ikiganiro cya afurika Eh, gusumba uko byahora iyo rero bagomba kugira imigenderanire myiza bavuga ko bagomba kugira imigenderanire myiza ni kubera akajisho keza cyangwa akazuru keza cyangwa imisaya myiza y'abanyafurika ni kubera inyungu baba babikeneyemwo inyungu cyane cyane zerekeye iz'ubutunzi eh, uravye ivyo bidandazwa hariho mu- muri afurika ifise ibintu byinshi cyane iratunze umurengera bijya bintu by'amabuye y'agaciro ibintu by'ubutare n'agataka ni byinshi cyane muri afurika mbere barafise n'ibintu byinshi biraba ingenzi turizime ibintu byerekeye uburimyi n'ubworozi baracafise amasi manini y'akacakora hari ibihugu bingana ibihugu byinshi byo muri by'iburaya canke muri amerika canke mu- muri aziya binini cyane bitagiramwo abantu benshi aho ushobora gushiramwo uburimyi ubworozi gutibagirayo no gucukura ubwo butare n'agataka bifise nibyo rero niho ba- babikorera I- rero iyo amerika ibivuze kumbura ibona ko ibyo bihugu bindi cyane cyane uburusiya n'ubushinwa byabitanze yego turaza kubigarukako Eh, eh, reka nawe eh, lionel remesha ho uhavuga iki kuri iyo migambi mishasha yatangajwe na amerika kuri afurika Eh, ego mwe murakoze cyane ko mu ijambo Ah, iyo migambi ni imigambi myiza cyane ni imigambi myiza cyane kubona amerika ishaka kubandanya yongereza imigambi y'iterambere no kuzana imitahe ah, muri afurika icyo kintu ni je mu bisanzwe ndagishigikiye cyane kandi ndabonamo ko hazobamwo ikintu ciza rwose kubera igihugu ca amerika kuva na kera camye gifise ubucuti bwinshi n'ibihugu byinshi byo muri afurika urabona afurika ni nini hari ibihugu birenga mirongo itanu hanyuma ubwo bucuti bwamye bwiyongera mu mfashanyo cyangwa mu kuzana imitahe n'ubu amerika kiracari igihugu ca mbere kizana ah, imitahe myinshi muri afurika ariko igisate ubu bagiye kongera ni igisate co kuzotanga amadeni ico naco kikazoshobora gufasha cyane cyane mu nzira yo gushobora kuzana amahera ashobora kuzana imigambi y'iterambere afasha igisate cy'abantu bashaka kwidandariza cyangwa kugurura imihora hamwe abadandaji bino muri amerika bashobora gukorana neza n'abadandaji bo muri afurika iyo ntumbero rero ni nziza wabuze yuko hariho n'ibindi bihugu nabyo biriko biragerageza kugira iyo migambi iyo migambi yose uyishizemo birafasha afurika kuko iyo habaye ihiganwa ihiganwa rero iciza ni uko umuntu agerageza akugurura imihora abadandaji bagashobora gukorana n'abandi badandaji iki ibi rero mbona ari umugambi mwiza kandi ni umugambi uzozana iterambere mu bihugu byinshi muri afurika reka n'ubu biramaze gutangura kuzana iterambere murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise didase didase uratwumva ndabumva irindi zina naho uri nikoze didase ndi makamba mu burundi egome mufise ikibazo canke iciyumviro ku batumire ikibazo nka mahonga nk'iciyumviro ikibazo ca mbere tunashaka kubaza abatumire mbe iyo leta yunzemo y'amerika kubona yoba igize iyumviye kuja muri afurika mwa bino bihe yoba hariho ikindi kintu cy'inkurikizi mbi iki ni ikibazo cya mbere ikibazo cy'ubwa kabiri ni kuki boba biyumviye kuza mu gihe babona ubushinwa cyangwa ibindi bihugu bya afurika nk'uburusiya byoba biriko biregera ibihugu bya afurika mu kubiteza imbere hari n'icyo gihe amerika nayo yari yarabihagaze yari yarabyanse kuza gukorera n'inkize yayo muri afurika murakoze mu mwishure emmanuel ikibazo ciwe ni kirekire nticumvikana neza aravuze ngo kubera iki muri ibi bihe ngo amerika ije muri afurika ngo ntibishobora kugira ngo inkurikizi mbi oya amerika yamye iri muri afurika yaraje yamye kuva kera harya mbere no mu burundi igihugu ciwe cuye abajije kibazo na jene ciwanje mbere amerika yari mu bihugu vya mbere bitanga imfashanyo niniya cane ifasha uburundi cane no ku bindi bihugu vya afurika ni uko ubwa mbere nk'uko uyu mwene wacu dusanga ibiganiro yahejeje kubivuga gusa igishasha ubu bagira bati si ugufasha gusa ni ukuzana imitahe tukayishora ngaho muri ivyo bihugu vyanyu hama tukaraba yuko ushobora kugira akarusho mu iterambere mugabo urumva nayo navuze ikindi kindi bahiganwa n'ibindi rero nta kibi kirimo imigambi yindi baba bafise eh ni ukuraba ibihugu bya afurika nabyo nyine bikitunganya erega ntibasanga bititunganije neza habaho ibintu bibiri barabireka kuzana iyo mitahe kandi ibyo bihugu biba bihombye bibuze iyo mitahe canke baza naho igihugu ntikibitomboreremwo ngo kibironkemwo inyungu ikwiye ndaguha akarorero hari igiturire cinshi ntibazoza abazoza nabo urumva ntibazofasha urumva leta igihugu ntikizobyungukamwo mu mutahe mu makori mu buzi aho rero ico kibazo ni ukucibaza ubaza icyo amerika igomba gutegekanya wongera ubaza icyo ibihugu bya afurika byotegekanya kugira ngo koko iyo mitahe iyo politiki nshasha igomba kuguriza imitahe muri afurika itange akarusho abanyafurika bahungukire ntibahahombere ndaguha kandi karore urabona huzuye ubutaka bwinshi butari n'agataka byinshi muri afurika kandi ibyo bintu ndabiko ibihugu byinshi bya rutura bibikeneye kuko kubera amahinguro yabo aricyo akoresha mu gihe hatariho politike nziza y'ibyo bihugu bya afurika ituma haba ihiganwa hagati amasosiyete abishaka ibihugu bibishaka turagira ati murahiganwa hanyuma dufate uwutanga menshi uwongera agatanga ubuzi bwinshi uwongera akazotanga amakori akwiriye amafaranga yose yavuye muri ibyo gucukura ntaca asubira inyuma yose muri icyo gihe urumva tuzohahombera iyo batangura kugira amakondera amasezerano binyegeje ugasanga ya mafaranga ava muri ubwo butare agenda mu minwe y'ayo mahinguriro yo hanze no mu minwe y'abategetsi ntaje mu gihugu ntaje mu kigega ca leta tuzohomba rero navyo nyene no kuvyibaza Ego, mu kibazo cya kabiri yabajije ngo kubera ikingo Amerika iyumviye kugaruka naho mwariko murasigura ko itigeze iva muri Afrika ariko harababona kumenga cyane cyane kuri iyi ntwaro eh, ya President Trump basa n'ukumenga Afrika nti- batanguye gusokora ngo ni kuki baje ngo boba ari kubera ubushinwa cyane cyane ubushinwa eh, ngo vyoba bimaze gufasha Afrika gutera imbere muri make uriya urumva kuri uyu obama igihugu cya amerika cyo nyine cyari gifite ingorane nyinshi ndani kuko cyari gitanguye ama- amahinguriro yayo yose amasosiyete y'ubudandaji yose yaratanguye guhomba icyo yagiye gukora yagiye kura kwitunganya mu gihugu hagati kugira ngo eh, ubutunzi busubire bubyuke kandi yaragerageje arabibyura umugabo rero muri icyo gihe abashinwa n'abarusiya nabo mbere n'abahindi n'abandi kubera bazi ya politike yabo ya marxisme leninisme kera eh, imigenderanire yabo n'ibihugu vya afurika vyari cane cane ibintu vya politike mm, ivya ideoloji ariko ubu nabo barijukiye ekonomi do marché bagahiganwa bakarondera rero ubwo butunzi abanyafurika bafise bagahiganwa n'ibindi bihugu ubu rero nabo baciye muri ico gihe baca babona yuko boga- boza muri afurika kandi koko bazanye umurindi munini kandi bariko bararondera eh, ubutunzi bwinshi notama ivyo bintu vyo mu kuzimu ubutare n'agataka kamerika rero muri ico gihe kigira iti hariho ahantu nari nacerewe gatoya sinabibonye neza ngo mpave nanje nisuganye nshobore gukurikiza umurindi abandi bafise ivyo rero birumvikana afurika yoca ihatomborera abantu baje bayirondera ari benshi Eh, ni nk'umugeni mwiza yiteguye arahava aga- agatora umusore mwiza gusumba bose afise uburyo bwinshi natwe rero muri afurika niko tugomba kubikora niko nabivuga mu majambo make murakoze dufise kandi Remo irindi zina aho uri mu kigali mu rwanda ku gisozi ego ufise ikibazo iciyumviro Eh, njyewe iyo numvise ino kompetisiyo cyangwa rino hangana riri hagati y'ubushinwa na amerika numva nge uko mpita byumva numva ahubwo njye mpita numva ikintu bita kolonizasiyo cyangwa ubukoloni ko aribwo bugiye kugaruka niba bahanganye kuriya nkahita mbihuza n'ibyo duhinga amabuye ducukura abantu bagacukura amabuye bakayakomoramo bino byuma telefone mashini laputopu imodoka amagare amamoto bino byuma dukenera bya buri munsi twajya kubigura tukabigura bihenze njye numva ko ubwo ngubwo bwaba ari ubukoroni ese nta kuntu afurika yakwishyira hamwe ahubwo noneho twe tuga- tukabyaza bino bikoresho bijya mu nganda bijya muri aho ngaho muri amerika bijya muri ubwo bushinwa kuko muri kompetisiyo bagira cyangwa mu mahiganwa bagira mbere na mbere icyo bashaka ni amabuye nta kindi kintu bashaka baza bavuga ngo bagiye gukora umuhanda ni urugero bagiye gukora umuhanda mu rwanda bagiye gukora umuhanda muri afurika uraza gusanga ari abashinwa bonyine bazubaka wa muhanda muri biro zabo muri buri kimwe cyo cyabo cyose nta munyarwanda cyangwa umunyafurika uri aho hafi umunyafurika uba uri hafi ni umukapita cyangwa ni shefu nta mufowamani bashobora kugira uw'umunyarwanda nta ibyo ngibyo ntibyaba ari ubukoloni bugiye kugaruka nanone tu- afurika tukazisanga turi mu bukoloni bw'ibi bihugu murakoze reka mumwishure Lionel murakoze cyane ego ikibazo yabajije ni ukuri oya ah, si ubukoroni bugarutse kubera iyi migambi yo guteza imbere yo kubandanya guteza imbere ah, afurika urumva ibihugu byose birunguka iyo muriko muradandaza ibihugu byinshi ubu biganira kugira habe inyungu ah, ku bihugu byose iyi migambi rero iri kirongerekana muri afurika ahubwo ni imigambi myiza cyane abantu bakwiye kwakira neza kuko mu myaka nka mirongo ibiri mirongo ibiri n'itanu iheze iyo migambi nyine yabaye cyane cyane mu bihugu bya aziya nabyo ne byari bikeneye iterambere hanyuma baraborohereza imihora barabakira ibihugu birahindura amategeko baragerageza barakorana neza mu gisate c'abadandaji hagati y'ivyo bihugu
icyo rero cyari ikiganiro igice kiganiro muri isanga cyatambutse saa kumi z'umugoroba ku isaha i kigali n'i bujumbura mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu akaba ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri tiyani wangi na fatuma karara arimasi ibiganiro byari bihagarariwe na etiyeni karekezi kuri mikoro ya eugenia mukankusi mukomeze mugire ibihe byiza